Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti namwe bagenzi turi kumwe ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha muri kumwe na oriyani itangishaka uno munsi ni umunsi wa gatanu itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu
uruntu uruntu rero ntirwashoboye guhera mu gihugu cyacu hariho abo ngira ngo bidashimisha baguma bagomba guhungabanya ubwonko bw'abarundi n'ubu murabona muri kino gihe ibyo turimwo uyu ni nibigira consilia ayoboye umugambwe ipona wemewe n'amategeko avuga ko ubumwe bwi- avuga ko bumwe bwifashe mu burundi muri iki gihe Amakuru ku Burundi kuri uyu wa gatanu mu Burundi niho hibukwa imyaka mirongo ibiri n'itanu iheze hasinywe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yawuhimbarije mu ntara ya Karusi. Leta co kimwe n'umugambwe w'abadasigana Hiprona watwara igihe hasinywa ayo masezerano bemeza ko ayo masezerano yagize akamaro naho hatabura uducamwo. Uyu munsi ariko ushitse mu gihe Perezida Pierre Buyoya yashizeho ayo masezerano ari mu bantu bagirizwa n'umugambwe CNDD-FDD ko ashaka gutembagaza ubutegetsi Eloge buri kaneza i Bujumbura
turi ku cyibutso cy'ubumwe bw'abarundi ku musozi wa vugizo muri komine mukaza mu gisagara cya bujumbura umukuru w'igisagara yuguruye ibirori yibukije abari ngaho kwihimbazwa ry'imyaka mirongo ibiri n'itanu iheze hashinzwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ishitse hari agahengwe ku mugwa mukuru w'uburundi ugereranije no mu minsi iheze Fredi Mbonimpa yavuze ko ako gahengwe gakeshwa ugukorera hamwe kw'inzego z'umutekano iz'ubutungane abajejwe intwaro n'abanyagihugu umukuru w'igisagara ca Bujumbura yanatanze impanuro na cane cane ku rwaruka aha mboneye akaryo ko gukebura abanyagisagara na cane cane urwaruka twikubita agashi twubakire ku ntambwe tugeze ko duhindura isura y'igisagara cacu mu gukomeza ubumwe n'amahoro umwanya twatakaje mu bikorwa by'ubwononyi byahitiye nimuze twese hamwe tuwurihe mu gusanasana ibyo twononye amabarabara inyubako n'ibindi maze ubudasa bwacu butubere itunga tubukamishe amahoro n'iterambere ijambo nyamukuru ryashikirijwe n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Joseph Butore yibukije ko ubumwe bwamye buranga abarundi kuva na kera na rindi imbere y'uko intwaro z'abakoroni ziza kandi ko abarundi bo mu moko yose bamye bagwaniriza hamwe umwansi igihe cose igihugu caba gitewe na ba kavantara yamenyesheje ko umwe hagati y'abarundi atari agaseseshwa rumuri acatanga uturorero twakomeje ubwo bumwe si iby'imbeshere biragaragara ko abarundi twanywanye ibyo bikaba byagiye mbere kuhigwa n'amasezerano y'amahoro yarusha yo mu bihumbi bibiri amasezerano yo guhagarika intambara burundu yo mu bihumbi bibiri na gatatu hamwe n'ibyizwa shingiro ryo mu bihumbi bibiri na gatanu byatumye abarundi bahabwa ikibanza n'ijambo mu itunganya ry'igihugu atari umakumiriwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yashinzwe na perezida pierre buyoya ubu ari mu bantu bagirizwa n'umugambi uri ku butegetsi cndd-fdd ko bashaka gutembagaza ubutegetsi gerard daniel ndabirabe umuvugizi w'uwo mugambwe yabivugiye mu itangazo riherutse gusomwa kuri radiyo na televiziyo vy'igihugu ingendo igayitse yo samantha power louis michel nabo bafatanije hamwe na kagame yari yekeranye mu gushaka gusambura demokarasi ikiri ntoto mu burundi mu kurondera gushira ku butegetsi leta mfatakibanza y'amagaburanyama irongowe na petero buyoya uwo mugabo amaze gutembagaza ubutegetsi gatatu kose rero n'ubu akaba ashaka kugarukanwa ku butegetsi irigira kane hakoreshejwe bimwe vya jeseti na jedisi mu mugambi w'abadasigana iprona watwara ico gihe hashingwa ubumwe bw'abarundi bemeza ko naho hari bitosekaza ubwo bumwe abarundi banywanye konsili nibigira umukuru w'uwo mugambwe atangura atubwira amanota yo kuyiha ni ukuvuga ntibyo byose turarenza mirongo itanu ku ijana turenza mirongo itanu ku ijana kubera iki hariho abarundi bagumye bafatanye mu nda abahutu n'abatutsi baraguma bafatanye mu nda nk'uko bama bivuga mu kirundi bati hari abantu ha murontoronto urunturuntu rero ntirwashoboye guhera mu gihugu cacu hariho abo ngira ngo bidashimisha baguma bagomba guhungabanya ubwumwe bw'abarundi n'ubu murabona muri kino gihe ibyo turimwo hari impunzi hari imiryano igikuru rero ni uko urabye hagati mu gihugu uno munsi urabye hagati mu gihugu ukahagendera ubona ubukene gusa abantu barakenye ariko urabona ko bafatanye mu nda mu gisagara ca bujumbura sinzi ko ari kubera hari incabwenge nyinshi ari naco gituma ubona hariho bija birahungabana ariko tukizera ko twese turagwa tukavyuka umuntu akabona ko ibyo ari byo byose dutegezwa kubana ataho dushobora gushirana amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yasinywe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe ayo masezerano yateweho igikumu inyuma y'imyaka itatu habaye ubwicanyi bufatiye ku moko mu makomine ya ntega na marangara mu ntara za kirundo na ngozi mu buraruko bw'uburundi amatohoza mpuzamakungu yerekana ko abantu bagera ku bihumbi amajana abiri bagandaguwe ico gihe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'umunani eloge buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze cyane eloge buri kaneza kuri iyo nkuru abanyagihugu begeranyijwe muri site yo mu gitaza mu ntara ya rumonge babona ko ubumwe bw'abarundi atabuhari abo banyagihugu bo mu bumanuko bw'uburundi bataye izabo kubera ikiza c'imvura y'isegenya bavuga ko urukundo no gufashanya biranga ubumwe bw'abarundi atabihari inkuru ya fidelite y'ishatsi
모여니 오늘 복화차에 숨 모여니 모여니
aha ni muri site ya gitaza ibamo imiryango ijana na mirongo ine n'umwe kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe yahegeranyirijwe bivuye ku mvura y'isegenya yatwaye utwabo iyo miryango iba mu mahema tundwe n'ishyirahamwe ryitaho imbabare croix rouge mu gihe kuri wa gatanu burundi buriko burahimbaza umunsi mukuru wahariwe umwe bw'abarundi abo dusanze muri iyi site umengo ntaco bibabwiye babivuga bisunze ko atagufashanya guhari hagati yabo n'ababa hanze y'iyo site bumwe busobanura kugira ngo dukundane uronse dukeya dusangire n'abandi ubwo bumwe sinabapfambisha ngo turabubona kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe ntiturabona n'ukuri abandi basuye mu mihana ntabwo baradushikako yabagaze kuva nsika muri aya mahema aba nta muntu wo hanze akwibuka ati jewe barya abantu ko bagore hajya mu mahema reka ndamuha iki icyo ntigisoboka nta muntu ndabona agira ati ujya muntu uko agorewe hajya reka ndamuha iki reka ngire uku nta bumwe buri aha harimo na- n'abagira inzigo nko kudusengera canke baje hamwe ati dufashe barya abantu barababazwa nuko turi ngaha turonka turya tuntu tw'imfashanyo turonka two gufungura wagenda kwikora ku mugenzi ati ngurana akanoti ntaguhanukura avuga ngo warapokeye genda ugurishe birya wapoke abanyagihugu baba muri iyo site bamenyesha ko iyo ubwo bumwe bw'abarundi buhari ababa hanze y'iyo site baba babitayeho yaba hariho ubwo bumwe bwari buhari umuntu ari ngaha mwihema tureba ntaho nikora nta na kimwe tugisigaranye haba hariho nk'iyindi miryango iri pembeni aho mu gisagara baca bikora ati nukuri tukorere uku uye ujya muntu kugira ngo umwana we asubire ku ishuri canke tugirire uku uye ujya muntu atishoboye atishoboye nk'ico kimuga gifise umwana yiga mbwari muhira nk'uno munsi uwo muvyeyi yicaye ngaho urabona ntashoboye ariko umwana we nk'ubu ari muhira bakaca biyumvira ati tugire uku uye ariko ikaye ntabwo ntibishoboka
muri rusange aha mu gitaza mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ntacagaragaza ko hariho umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi iyi zone ya gitaza isanzwe iri ku nkengero y'ikiyaga tanganyika abarovyi bariko baragurisha ivyo baraye barovye mu isoko naho hari urujya n'uruza rw'abantu benshi riga buri wa gatanu iyo soko ya mirema kandi urujya n'uruza rw'abayijamwo ni rwinshi kubera ko hari abaharangurira ibidandazwa baheza bakaja kugurisha mu yandi masoko harimo n'abo mu gisagara ca bujumbura muri aba baje kurema iyi soko bamwe muri bo bati ntavyo twibutse ko ari umunsi mukuru abandi nabo bati yakora mu nda ndandaza imyumbati ndavuye kurangura imyumbati umunsi ku munsi wa gatanu habaye isoko ariko n'umunsi wiranye n'umunsi mukuru w'umwe bw'abarundi mbega uwo munsi mukuru w'umwe bw'abarundi urawuzi ayahaha nabyo ndamenye urumva sindakora ashirika abana bakiriga ubusa oya ndakwiyeranza muhira sindabura ibindi oya ntabyo ndamenye ufasina ntamenye ko unamusi ari umunsi mukuru w'umwe bw'abarundi yego rero ni umunsi mukuru niyo munsi mukuru wuhimbaza gute ubuhimbazo ko nyene none ko twakoze twaziye mu isoko kurondera uko turya nayo ijyanye n'amadefire ibijyanye no kuja mu ibarabara umuntu yiyamamariza ayo mafahoro So, inzara nayo ku mawe wanjye mbega hajyama mu nda ndagize ati reka ngende nze kuraba utwombesha hano munsi
ubu utitaho cyane ibijyanye n'uyu munsi mukuru umwe bw'abarundi musanteri wa komine muhuta diomede ndi mu rugohe abitanga insiguro zibiri imwe niyo yuko bamenye batevye ibizokorwa mu himbazo ry'uwo munsi mukuru rero abenshi twahora twitegura tukagurira ku rwego rw'intara mugabo eh, ibyo kugurira ku makomine twabimenye dutevye kubona rero eh, batiteguriye batavyiteguriye bihagije bwe nkino mu ikomine iwacu dusanzwe dufatanye mu nda abahutu abatutsi abatwa bose basenyera ku mugozi umwe ari naco gituma wumva babu- uvuze ngo ubumwe bw'abarundi babona yuko vyoe ko babirenganye babisezereye ba- bumva yuko umenga usubiye kubizana kandi barateye intambwe bumva yuko umenga bobo ntaco bibabwiye kubera basanzwe bazi ko bafatanye mu nda
komine muhuta ni makomine atanu agize intara nshasha ya rumonge ni komine ikunda kubangamirwa n'ibiza vy'imvura zisegenya muri komine ya muhuta mu ntara ya rumonge fidelite ishatse ijwi rya amerika yarakoze cyane fidelite yishatse kuri iyo nkuru turacavuga ku nkuru yerekeye ubumwe bw'abarundi bwahimbajwe kuri uno munsi mu nkuka y'imisa yaherejwe na musenyeri simone ntamwana w'umuepiskope muri diyoseze nkuru ya gitega yamenyesheje ko ubumwe bw'abarundi butosekaye kuko hari abantu bashira uruhande amasezerano y'ubumwe bw'abarundi uwo musenyeri akavuga ko kurenga ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi byatumye amakungu acira umukenke abarundi mu gihe abarundi bari basanzwe ari incabwenge inkuru ya fidel d'antoine nsabimana
iyo nkuko y'imisa yabereye kuri paruwasi rukundo iri muri karitsiye musinzira mu gisagara cya gitega yari yuguruye ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe ubumwe bw'abarundi yari yitabwe n'abategetsi batandukanye barongowe n'umukenguzamateka reveriyano ndikuriyo umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi muri iyo nkuka musenyeri ntamwana umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya gitega yavuze ko kubona uburundi budatera imbere bifite intandaro y'uko ubumwe bw'abarundi babushize ku ruhande kuko ku bwiwe ubumwe niyo nkingi y'iterambere kuri kenshi turibaza tuti mbega ni kuki uburundi budatera imbere ni kuki uburundi butunze duke gutyo rero nibwira ko iyo mvo yo kubura ubumwe mu bantu ari nyaduko nini y'ubukene turimo musenyeri nta mwana aremeza ko ubumwe bw'abarundi buri ko buragenda bucumbagira kuko abarundi basigaye bahemana ni ukuri abarundi si abanebwe rero ndibwira ko ubumwe ubumwe bwacu bucumbagira bw'abaganje gucumbagira nibwo butuma tugenda tuzigama urambunda by'ukuri niho rero ushobora kundonderera icyongerera neza ndagukunda ntaguhema niho nshobora kukwigura musenyeri nta mwana yavuze ko kubona ubumwe bw'abarundi bwaratosekaye ariyo ntandaro y'uko bamwe baciye bashaka gucinyiza abandi bigatuma amakungu aducira umukenke tukaba turi mu bukene ntangere musenyeri nta mwana yarangije guhereza iyo nkuka y'imisa asabira ubumwe bw'abarundi kuba ubutagira agahema ubumwe bw'abarundi turagusabiye ukire kuzingama ukire ikinyoma ukire urwimo ukire ugukumirana ukire inzigo ukire urwango amen
inyuma y'inkuka y'imisa abategetsi bari baje kuri uwo munsi mukuru baciye bagira urugendo n'amaguru rwabavanye ku iparuwasi ya rukundo baduga baja ku cibutso c'ubumwe aho umukenguza amateka reveriyano ndikuru yashikirije ijambo ry'uwo munsi ahejeje gushira urugori rw'amashurwe ku cibutso c'ubumwe reveriyano ndikuri akaba yasavye ko abahunze bohunguka bakaza kwifatanya n'abasikaye kubaka igihugu cabibarutse igitega fideli d'antoine nsabimana ku bw'ijwi rya amerika
ibihe byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye iki kiganiro mukaba muzajya mukigezwaho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu kugeza saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
mbega ni izihe ngorane abakenyezi bahura nazo kugira ngo babe abagwizatunga madame claudette ngendandumwe arabisobanura mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu thomas kamirindi n'abanyagihugu s- mu kiganiro cabaye saa kumi umupfasoni Ngenda- ngendandumwe avuga ko bimwe mu bibazo bikomeye vyibonekeza mu bakenyezi ari abakenyezi ubwabo madame claudette ngendandumwe ni umuyobozi w'ishirahamwe ry'aba eh, ry'abarundikazi b'abashoramari eh, ni ukuvuga abagwizatunga dutega amatwi bimwe mu byavuye mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu thomas kamirindi ingorane ingorane novuga ya mbere abakenyezi bahura nayo Mm.
novuga ngo iri muri bo nyene ingorane nkuru iri muri bo uko bi- uko bizeye uko biyizigiye bo nyene uko bumva babishoboye Mm.
kuko hariho n'ababishoboye ariko bamwe bacinyizwa n'icyo kintu cyo kwiyumvira ko ari abakenyezi kandi badashoboye iyo Mm.
niyo ngorane ya mbere igikurikira novuga kindi gikuru ni ikijanye n'imico imico kinyafurika imico y'ikirundi imico ya kinyarwanda ku muntu w'umwigeme ku mm, ku mwana w'umukobwa cyangwa ku mukenyezi eh, ni imico itwigisha guca bugufi kandi ni byiza cyane ariko rimwe na rimwe guca bugufi byagiye biducinyiza bigatu- bigatuma ahubwo wikengera kandi wishira inyuma hama iyo mico kandi ika- ika- ika- ikakwigisha yuko niwaja habona niwakora isa n'ibikora n'abagabo n'abandi umengo washatse kwigira ikintu hazi umengo warenze Mhm.
warenze icyitwa umukenyezi mwiza cyangwa umukobwa w'imbero madamu ngenda ndi umwe ahangaha ndabona mushubije u- umuntu witwa ningumirize david watwandikiye kuri Eh.
facebook ati abagore b'abashoramari hamwe barateye ubwoba kuko bagira imitima rugabo hakabura umugabo n'umugore aho mwamusubiza iki n'ubwo mwabikomojeho yego yego cyane batera ubwoba batera ubwoba abantu benshi bizwiho kuko baba bibaza ngo Eh.
noneho bagize imitima ikumantaye yo kwirukanka inyuma y'amafaranga gusa Eh.
Eh, se- yego ntibateye ubwoba bwo icyo nacyo ni ahacu twebwe abakenyezi n'abakobwa bo ku- kumenya kuja mu rudandazwa udataye akaranga kawe udatakaje umutima wawe wa kivyeyi udatakaje indero yawe yo kubaha umugabo yo kwibuka ko abana barindiriye kuronkera kuri wewe indero n'ahacu cane cane hariho abatakaza n'ivyo yaja mu Mm.
rudandazwa akibagira n'icari ariko kandi ndagomba kumuhumuriza davide ntakagire Mm.
ubwoba imbere y'umukenyezi ari mu rudandazwa icya mbere cyo byerekana ko ari umunyabwenge kandi ari umukerebutsi ni ukuvuga ngo eh, no mu rugo imana iradusaba gukerebuka iradusaba kuronderera urugo kimwe gusa aba akeneye kuyoborwa gusa no gufashwa kugira ntahave atwarwa no kurondera ayo mafaranga ariko umukobwa w'umunyamigambi ni umukobwa w'umunyabwenge jene ubwo ni umukobwa ahubwo wo kurondera hanyuma hari desire utegereje kuri telefone desire uraho urakomeye ye ndakomeye cyane ngaho rero madamu ngenda ndi umwe aguteze amatwi yego murakoze cyane mu ijwi rya amerika kumpa akanya kugira ngo ngire icyo nsikirije yego yego nagomba ntangure nshima cyane ukungene aba bakenyezi bagiye hamwe maze bagashyira hamwe ingufu zabo kugira ngo barwanire agateka k'umukenyezi na cyane cyane mu bijyanye no- no kudandaza ariko nari mfise akabazo ndaba- ndamubaza yego numvise iryo shyirahamwe ryabo ryatanguye kubaho imyaka numva umengo ni muri za mirongo icyenda na kabiri nibyo niho ryatangiye yego ariko rero nkugira akabazo nti mbega none kuri wa mukenyezi muto muto adandaza utuntu duciriritse mbega bariko bakora iki eh, mu bijanye n'agateka kabo na cyane cyane turavye nki mu gisagara ca bujumbura ukungene abakenyezi bafise agatahe gatoyi bahohoterwa ukungene eh, bata- ba- bataronka akanya kugira ngo bacuruze barondere ubuzima mbega muri iryo shyirahamwe ryabo bariko bakora iki kugira ngo uwo mukenyezi adandaza afise agatahe gatoyi abeho yidegenje muri urwo rucuruzwa rwiwe ruto ruto Eh, ishyirahamwe ryacu afabe nk'uko mwaryumvise rikorera riyegereza gukwiza imyaka mirongo ibiri n'itanu ni ukuvuga ngo hari urugendo tumaze gukora turafise abanywanyi benshi rero rero mu migambi mu byo twishyize imbere gukora turakorera abanywanyi uwaje kwiyandikisha wese akaba akaba umunywanyi ariko tukongera tugakorera n'abakenyezi batari abanywanyi muri yafabe abo tubakorera iki ari igikorwa nyine cyo kuvugira umukenyezi iyo hageze mu bintu byo gushinga amategeko iyo hageze mu manama akomakomeye aho turaserukira umukenyezi wese w'umugwizatunga hariho n'ibindi bikorwa rero tugenda dukorera abakenyezi n'aba bato bato desire yashimikiye ko aba basudutahe duto duto aba bahohoterwa bakaburabuzwa nabo nyine ntitubibagira na gatoyi nufatira nko ku byo turi ko turakora nko muri iyi myaka itatu iheze twagiye tuvugira cyane mwe n'abo bakenyezi hariho ikibazo cyashitse hano muri kino gisagara cyacu isoko ya bujumbura irasha imaze gusha rero abantu barasanzara muri iryo soko harimo n'abakenyezi benshi cyane barasanzara baratera baraja mu mabarabara barabirukana barababurabuza icyo gihe rero twarakozwe ko cyane n'ibyo twari ko turabona tuzi neza yuko abo bakenyezi bose bahaguruka bava mu ngo zabo baje kuronderera imiryango gusa baje kurondera icyotunga umuryango icyo gihe twarahahagaze ni ukuri muri uko kuburabuzwa kwabo turavuga turamirira kugira ngo bareke kubirukana nabi babakubita ibibando hanyuma turongera turahagarara tubavugira aho dushoboye gushikira mu ma onje mu ma ahantu hose dushobora kuronka imfashanyo yo gufasha abo bakenyezi bari bahejeje kubura ibyabo byose mu masoko bagerageza kwiyungunganya icyo gihe twarakomanze ku miryango myinshi kandi twararonse imfashanyo twararonse ambasade ya amerika yadufashije twararonse abo mu mu kigo cyitwa itc ni international trade yo idakorera ino mbwa ikorera muri ibyo bihugu bya buraya twararonse imfashanyo ziva hirya no hino twararonse n'imfashanyo z'abarundi bari hanze bagiye batumika imfashanyo icyo gihe twagize iki twarabatumiye ko abo bakenyezi bariyandikisha turageza kubegeranya hanyuma twaragiye tubabaha imfashanyo yo kubaremesha bwa mbere ho kugira ngo bagire umwete wo kubandanya turabaha n'imfashanyo kuva kuri bagiye badandaza irengarenga udutomati hariho abashoboye kuronka amahera kuva ku bihumbi ndibaza amajana abiri ibihumbi ijana ibihumbi amajana abiri ibihumbi amajana atatu abo ni bato bato twafashije abakenyezi bashika ndibaza amajana nk'abiri si benshi mugo twaragejeje abo nabo twahaye amafaranga hanyuma hariho abandi nabo bari bisununiye gato twarabegeranyije nabo nyine bari basanzwe bakorana n'icyo bita ama microfinance turasura turabegeranye microfinance ni ukuvuga mbese ibigo bitanga inguzanyo ziciriritse atari amafaranga menshi cyane zimwe zigurana amahera aciye bugufi make make kandi rimwe na rimwe zikaba zishobora gutanga ingurane atangwati y'urupangu cyangwa imodoka utanze ariko ikimenyane gusa bazi aho bazagutanga ego abo rero nabo turabiyegereza turabatumbereza mu kigo dufise nyine gitanga izo ngurane hama no kuri uko kubatumbereza aho hantu byagiye bijanye n'inyigisho inyigisho cyane kuko tuzi ko abantu nk'abo haciye hiyandikishamwo benshi nyine bamwe bamwe tutazi neza haciye haba n'inyigisho zo kubigisha umugambi kubigisha ingene ukoresha amahera y'ingurane kubigisha ingene ukorana n'abandi ingene abo bakwishinze muri icyo kimenyane utazobahemukira inyigisho nyinshi nyinshi twagiye tubaha turabashikiriza icyo kigo kirabaha ingurane hari ikindi dukora cyane bijyanye n'icyo bita urudandazwa rwo ku mipaka kubera ari ikintu turi ko turageza gukomeza no guteza imbere muri aka karere ka east africa natwe twaciye twishinga gufasha icyo kijyanye n'urwo rudandazwa mu bakenyezi abakenyezi rero badandariza ku mipaka abakura ibintu mu burundi bakabijabukana muri tanzania abandi babijabukana i congo abandi babijabukana mu rwanda abandi bakajana gushikaho muri uganda kenya bato bato kandi niho ndiko ndavuga sindiko ndavuga abo ba exportation zihanitse zica mu madege ndiko mvuga abajya nyene bakorera ku mipaka twaragiye turabishikira iyo ku mipaka ya kobero aha mu gatumba turagenda hari ku mipaka hirya no hino ku maposite de duwane muri bijya birere turegeranya abakenyezi bakorera muri urwo rudandazwa turabafasha turabigisha kuba umunyamigambi twongera turabigisha mu kuba mu ishyirahamwe Tura- Mm.
turongera turabigisha kuri ayo mategeko n'amabwirizwa ajanye n'iv- ajanye n'ivya duwane n'ivyo kujabutsa nyene ibidandazwa turabigisha kuva mu rudandazwa rwinyegeje ukongera ukaja mu ru- ugashika mu rudandazwa ruzwi ni ukuvuga ngo N'amategeko.
ufise inimero Eh.
jean marie urahura akomeye cyane rwose akabazo cyangwa agatekerezo kagufi jean kabazo nagomba kubaza umutumire Mm.
kenshi na kenshi turaba- turabona kenshi aba- abagwizatunga canke abashoramari b'abapasi- b'abapasoni canke abagore kenshi iyo iyo baronse amatungo kenshi usa- uhura abagabo babo batabibuka ugasanga umugabo wiwe ah, nta- ntameze neza ntamerewe neza nk'uko nawe amerewe neza ariko umugabo iyo afise ibintu kenshi arakunda guca bizabikanya n'umudamu wiwe niko jean marie ibyo bintu uvuga warabibonye cyangwa nibyo witekerereza oya kenshi biraboneka kenshi usanga umudamu yiteye imbere umugabo hari abantu muturanye byabayeho yego hari aho nkunda kubibona okay komeza igitekerezo cyawe ariko wanzu Hari usanga eh, nk'umu- nk'umudamu iyo agiye iyo aja arashora nk'ibintu hanze canke aja kurangura hari usanga umugabo wiwe nawe ntamwizigira agaca yibaza yuko yoba kumbe aca aja mu mu mu mu migambi mibi yo ku yo kuja mu bandi bagabo b'iyo hanze yayi nagomba kumubaza wowe ko ah, uwo mutumire ko atakunda kubibona canke ko twabishika ngo hagire abagabo bashaka gutata n'abapasani babo babagiriza yuko baba baja mu bandi bagabo kubera baba bagiye kure y'imiryango ye jean marie urakoze jamari rero ati umukenyezi eh, yaramutse agiye mu rudandazwa cyane akaronka amafaranga aca yibagira umugabo ntasubire kumwitaho ego icyo ni igitekerezo ni icyiyumviro cyiwe kandi ashobora kuba hari aho yabibonye Eh, bimera gutyo birashika n'ibyo ariko nagira ngo mvuge cyane cyane muri rusange muri rusange icyitwa umukenyezi icyitwa umugabo Em, umukenyezi uko jewe ndabizi uko nagiye ndabibona ahenshi ni uko umukenyezi iyo aramutse aronse ubutunzi bahora batubwira yuko nk'ibice mirongo umunani ku ijana ayo mahera ayagarukana mu muryango ubwo butunzi yaronse abugarukana gufasha abana abana bige abana bambare neza abana baryame heza hama aho ashoboye kubaka gusananura inzu gukora gu- agafasha no mu muryango hirya gatoyi mu bavukanyi umukenyezi ku bisanzwe ni kwamera
uyu rero yari mugenzi wacu thomas kamirindi yari mu kiganiro na madame claudette ngendandumwe aho bariko baraganira ku ngorane zimwe zimwe abakenyezi bahura nazo kugira ngo babe abagwizatunga baganiriye ku cokogwa ba- n'abanyagihugu babajije ibibazo baraterera n'ivyiyumviro turonkeye ako kanya rero ko ku- kwibutsa yuko ibiganiro byacu ibiganiro muri isanga ikiganiro muri isanga ni buri munsi buri munsi saa kumi amasaha y'i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm i kigali kuri ijana na kane n'ibice bitatu ikiganiro muri isanga rero kiba kirimwo abatumire batandukanye abahinga ah, abaganga abanyepolitike kiba ari ikiganiro kimara isaha turabararitse muze muracumviriza n'ikiganiro kiryoshye cyane rwose Ah, hano i washington dc mwari muri kumwe na oriane itangishaka tubibutse kandi yuko ibindi biganiro byacu n'amakuru mushobora kubironka kuri site yacu ya internet N- adrese ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com turabashimiye mubandanye mwumviriza ibiganiro n'amakuru hano ku iradiyo ijwi ry'amerika